mandenye kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bamwe mu bakora urudandazwa rw'ivyankenerwa birimwo ibifungurwa babivanye mu burundi bidoga ko polise y'ico gihugu ibaburabuza mu kubafatira ibidandazwa vyabo batarabishikana ku gataka ka kongo nari mbayeho nambara najya n'abana bakiga hanyene none bavyanse urumva ubuzima buca buhagarara
uyu ni umwe mu bapfasoni bakora urwo rudandazo asigura ko atagikozwe bagiye gusonzera mu bana idonido y'iyo nkuru niyerekeye umutekano mu gisagara ca bujumbura turi mu burundi turabigaruka ko mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu ako imbere yo kuja kw'idonido izo nkuru nce ku masonga n'izindi ntababwiye mugenzi wacu jeffrey mutagoma banza tubwira amakuru agezweho irya nino waramutseho diane nsuhuze n'abakunzi b'ijwi ry'amerika baduteze amatwi muri aka kanya amakuru yo hirya no hino tuyahere muri sudan aho igipolisi cyarashe ibyuka biryana mu maso ku bantu bigaragambirizaga i khartoum mu murwa mukuru basaba ishyirwaho ry'ubutegetsi bwa gisivile ishyirahamwe ry'abanyamwuga muri sudan spa ryayoboye imyigaragambyo yatumye igisirikare gihirika ku butegetsi perezida omar al bashir ryavuze ko bazakomeza kwigomeka kugeza igihe inama ya gisirikare izegurira ubutegetsi abasivili abigaragambya bashyizeho za bariyeri bakoresheje ingiga z'ibiti n'amabuye mu karere ka bahari kari mu majyaruguru y'igihugu amasoko n'amaduka mu mijyi hirya no hino mu gihugu birafunze abantu bane baguye imyigaragambyo yabaye ejo ku cyumweru abaganga bakavuga ko kuva ku cyumweru gishize ubwo abashinzwe umutekano bagwaga gitumo bagatera inkambi y'abigometse ku butegetsi abantu ijana na cumi na batatu bamaze kugwa muri izi mvururu minisiteri y'ubuzima ya sudani ariko yo ivuga ko hapfuye mirongo itandatu n'umwe gusa nubwo habaye ibiganiro kenshi hagati y'abayoboye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa gisirikare n'abakuriye ubwo buyobozi imishyikirano yananiwe yananiwe kugira icyo igeraho mu kwezi kwa gatanu hagati afurika yunze ubumwe rero ivuga ko yahagaritse sudani kuba umunyamuryango wayo kugeza igihe izashyiriraho leta ya gisivili ejo nimugoroba indege nyinshi zari zahagaritse ingendo zerekeza muri sudani kubera icyo cyuka kibi abagenzi bari ku kibuga cy'indege amaso bayahanze impinga nta cyizere ko bari bubashe kuhava minisitiri ushinzwe ikigega cya leta muri amerika steven mnuchin aratangaza ko perezida donald trump azongera urutonde rw'ibicuruzwa bisoreshwa bivuye mu bushinwa byinjira muri leta zunze ubumwe za amerika naramuka ananiwe kumvikana na perezida xi jinping biteganijwe ko bazahura mu mpera z'uku kwezi muri mu nama y'ibihugu makumyabiri bikungahaye kurusha ibindi ku isi izabera osaka muri japan nukina aravuga ko imishyikirano irebana n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi ubu yahagaze kuko ubushinwa bwagiye bwisubiraho ku ngingo zimwe na zimwe yavuze ko perezida trump namara guhura na xi jinping aribwo azafata icyemezo ku izamurwa ry'imisoro y'ibicuruzwa biva mu bushinwa kugeza ubu perezida trump yashyizeho imisoro ingana na miliyari magana abiri ku bicuruzwa biva mu bushinwa ariko aracyatekereza kongeraho indi ingana na miliyari magana atatu na makumyabiri n'eshanu biramutse bigenze bityo iyo misoro yaba ishyiriweho ibicuruzwa byose biva mu bushinwa biza muri leta zunze ubumwe za amerika ibihugu bibiri biri ku isonga y'ubukungu bw'isi bimaze igihe mu mishyikirano y'ubucuruzi ariko kugeza ubu ntibirashobora kumvikana
akoze mugenzi wacu jeffrey mutagoma kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi aduciriye ku masonga ndabibutse ko mukomeje kumva ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kubatumva muri mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ho turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba kugira ngo mutwumve muca muja kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri ahandi mushobora kumva ijwi rya amerika mukunda ni kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook facebook ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabaha ikaze tuyahere mu by'umutekano mu gihugu cy'u Burundi aho mu gisagara ca Bujumbura kuva mu ijoro ryo kuwa gatandatu heze abantu babiri ari bamaze gutogwa bishwe umwe yatowe kuri uno w'Imana muri zone Rohero mu gihe uwundi yatowe ku wa mbere muri zone Musaga nuno wa mbere ku Musaga bari hafi y'ahabereye ibara bavuga ko abamwishe bari mu muduga wo mu bwoko bwa pick-up bafise n'imyambaro ya polisi turi kumwe na mugenzi wacu Nairobi kuri telefone Eroge Wurika neza ariko akurikiranira hagufi vyino nkuru amahoro Eroge ngaho Nairobi
mwaramutse neza diane abantu babiri buba bamenyekanye imyidondoro yabo
yego diane uyu yaguye muri zone na karitsiye ya rohero hagati na hagati mu gisagara cya bujumbura yamenyekanye yitwa jean marie bukuru akaba yasanzwe ari umushoferi yaba muri zone ya kanyosha mu mpanuka bwa bujumbura hanyuma nk'uko igipolisi n'abajejwe intwaro babyemeje mbere bikemezwa n'abantu ba mbere batanguye gushika habereye ibara ni uko mu muduga wiwe basanze harimwo umugozi bakibaza ko rero uwo mugozi ari wo wakoreshejwe n'abagizi ba nabi mu kumwica bakamuniga uyu yatowe nawe uyu munsi muri zone ya musaga ntaramenyekana ariko antoine rumenyetso umukuru wa zone musaga yabwiye itangazamakuru yuko naho umwidondoro utaramenyekana yari umusuma kandi yishwe n'abajejwe umutekano reka tumwumvirize
ni umusuma yari aje kwiba muri kinanira ya gatatu hanyuma abajejwe umutekano baba bamubonye nk'ejo agerageje kubasiga agira ngo yiruke niho baciye bamurasa ibi bintu bimaze iminsi nicyo bituma n'abajejwe umutekano bari hafi bimaze iminsi menya ni impararo abasuma baza kwiba muri aya makaritiye ya kinanira ya kane na kinanira ya gatatu kuko asanzwe ari n'amakaritiye afise ngira ibyo yokwibwa n'ejo bundi twaheruka gufata abasuma babiri
Eloge turumvise ivyo Antoine Rumenyetso mukuru wa zone Musaga avuze ariko muri no misi heze hari haciye igihe kinini ata abantu bavugwa batogwa ibiziga mu gisagara ca Bujumbura
ego diane nk'uko bivuze nta bantu bari bagize igihe bavugwa batorwa ibiziga mu gisagara cya bujumbura muri iyi minsi iheze abantu ahubwo bari bagize iminsi bavugwa cyane bari abantu batemaguza abantu imipanga cyane cyane mbere mu makaritsiye mu bumanuko bwa bujumbura mu nyuma no mu makaritsiye yo hagati no hagati mu gisagara cya bujumbura byatandukiriye mugabo mwibuke ko umukuru w'igisagara cya bujumbura fredi mbonimpa yakoresheje inama abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano bavuga ko bategerezwa guhaguruka icyo kibazo kandi buba bwango ngira ngo rero n'ubu wiciwe ku musaga byoba biri muri iyo ntumbero kuko bavuze ko atabazosubira kwihanganira twibutse ariko ko hagati mu ijoro ryo kugerekeza mirongo irindwi n'umunani na mirongo irindwi n'icyenda ahitwa gukanga muri zone ya kinama mu buraruko bwa bujumbura hishwe abantu bane mu gitero cyakozwe n'abantu n'ubu bivugwa ko bataramenyekana babiri mu bapfuye bakaba bari muri bajya bagize amakomite yo kurinda umutekano ikindi twakwibutsa ni uko abo bantu bibisha imipanga mu minsi iheze cyane cyane muri zone ya kirenga mu bumanuko bwa bujumbura bari bagisibije mu byibuke ko n'utwara ishyirahamwe ry'abanyamuziki mu burundi yishwe azize iyo mipanga Eroje urakoze cyane rwose iyo nkuru turaza kwigaruka ko kuryo urambuye amakuru yacu yo hanyuma ukomeze ubikurikiranire hagufi
urakoze nawe diana tugume ku makuru avugwa mu Burundi tuyafatiye mu by'ubudandaji aho abagore bakora ubucuruzi bwambukirana imipaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babikuye mu Burundi ibyo badandaza bavuga ko bahura n'ibibazo bituma badashika ku migambi yabo uko babyifuza basigura ko iyo bavanye ibidandazwa byabo birimo ibifungurwa mu Burundi polisi y'u Burundi ibifata bitarinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inkuru tubaza mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo bamwe mu bagore twaganiriye b'abarundikazi ndetse n'abo bakongomani bakoresha umupaka bagatumba akavivira bavuye kurangura ibicuruzwa byabo birimo ifu imbuto inyama ndetse n'inkoko bavuga yuko inzego zishinzwe umutekano zo mu gihugu cy'u Burundi zirimo igipolisi zitabemerera kwambutsa ibifungurwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri iyi minsi kuko babifatanye bajya kubifungira kuri burigade y'igipolisi mu gatumba cyiza lisien ni umukongomani ukora ubucuruzi bw'imbuto cy'ibitoki buvira umuntu aragenda i burundi ku mupaka bakamusaba ibyangombwa akabitanga byose akagenda burundi ku isoko akagura agasanga ibintu biteretse mu isoko akagura kubera ko biri mu isoko guhindukira atahiwe dutaha iwacu hano uvira bakakwirukangaho n'amamoto abapolisi bakakwaka ibintu byawe natenda bakagerekaho kujya kugufunga batwatse amandimu n'amafu n'ingoko n'akanyama ndakari gutambuka n'igitunguru ntabwo ushobora kujya i burundi uragura n'igitunguru cya nani cya miri cy'igihumbi uragitambutse barakijyana abo baturage b'abakongomani n'aba barundi basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga ko bari basanzwe bambutse ibicuruzwa byabo nta kibazo bagize kuko batangaga udufaranga dukeya ku bapolisi bakora mu ibarabara rya bujumbura gatumba ariko mu mpera za kino cyumweru dusoje n'abasanzwe bambutse ibifungurwa badakoresheje imodoka nabo iyi ngingo yo kubabuza kwambutsa ibifungurwa yabagezeho egira neza mari ni umurundi kazi ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka turi ko turaza mu nzira baratwaka ibyacu kubera yuko ngo bahese nta byo kurya byokwinjira ino muri kongo
wowe wari usanzwe ucuruza ibiki ncuruza uburobe n'udukore n'utuvoka ibyo duhuye n'ibyo tudandaza ariko tubamo ubuntu buto buto niko turiko turazira imporera muri kugera mu nzira bikagenda gute
baratonyanganya utwo twikoreye ngo ntituzane ibifungurwa ino ukuntu byagenze mu nzira baraturihisha bamwe bakagomba kubitwaka ngo babimene mu mazi rukundo shantare acuruza uburobe avuga yuko kutaborohereza gukora ubu bucuruzi bwabo bigiye gutuma binjira mu gihombo mu gihe aka kazi bari basanzwe bakora kari kabatungiye imiryango yabo twebwe twidandariza amarobe nta kindi kintu umuntu atudandaza turondera ubuzima bw'abana nta kindi kintu turondera baduhaye amahera tukareka uturobe mirongo itatu tukatudandaza nta kindi dushaka nari mbayeho nambara najya abana bakigaha nyine bene babyanse urumva ubuzima buca buhagarara saba abacuruzi bonyine bavuga yuko babangamiwe n'igipolisi cy'u Burundi kibabuza kwambutsa ibifungurwa barangurira mu gihugu cy'u Burundi ahubwo n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira nabo bari basanzwe bagurira imboga ifu ibujumbura kubera ariho ibiribwa bihendutse nabo bemeza yuko batarimo kwemererwa kwambutsa ibyo bifungurwa dufite ikibazo nyine kubera n'ubu atakintu turiko turambugana kuko urumva ibyashara byamaze guhagarara nta muntu ariko arakora ibyashara nta muntu ariko araronka na rasi wumva niko kazi tugakora kugira ngo umuntu aronke uburyo bukanyagafuko kamwe ukagunguka igihumbi urumva icyo gihombo kiba cinjiye kandi ubu rose rasiye amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko muri iyi minsi leta y'u Burundi yahagaritse ibicuruzwa by'ibifungurwa biva mu gihugu cy'u Burundi bigana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'uko abakongomani baza guhahira mu gihugu cy'u Burundi ari benshi bityo bigatuma abaturage b'abarundi basonza ndetse n'ibiciro by'ibicuruzwa by'ibiribwa ku masoko bikazamuka ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri teritwari ya Uvira buvuga yuko buzaganira na sosiyete sivile mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo barebe uburyo leta y'u Burundi yadohorera abacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika uvira mu ntara kiva amajyepfo Vedaste Ngabo arakeneye inkuru yiwe mushobora kongera gusura kwimva kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com ivy'urudandazwa mu karere turabikomereza mu kanya mu gihugu cy'u Rwanda ariko imbere yaho tuhanze tumira amategato
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
abashinzwe imicungire y'uruganda rw'amata rwa giheke turi mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ntibavuga rumwe n'abayabagemurira ubuyobozi bw'uruganda burasigura ko butabona umusaruro wo gutunganya mu gihe abarugemurira amata bo baru- bagwagiriza imikorere mibi akaba ari nayo yoba iri kwirahombya urwo ruganda inkuru bimenyesha amakuru wacu temistokle mutijima imicungire y'urwo ruganda rw'amata rwa giheke iheruka kwegurirwa uruganda rwa inyange rutunganya ibikomoka ku mata n'imbuto aha mu rwanda ni nyuma y'aho koperative y'aborozi yarucungaga iguye mu gihombo cyatumye yambura bamwe mu barugemuriraga ayo mata urwo rwuzuye rutwaye arenga miliyoni magana ane na mirongo inani mu mafaranga y'u rwanda rukagira ubushobozi bwo gutunganya nibura litiro ibihumbi icumi z'amata ku munsi mbere y'uko rwubakwa inyigo yari yakozwe n'inzego zishinzwe ubworozi yagaragazaga ko ayo mata ashobora kuboneka mu turere twa rusizi na nyamasheke turi muri zone rwubatsemo ubuyobozi bwarwo buravuga ko nta na kane ku ijana by'uwo musaruro wakabaye uva muri utwo turere twombi rushobora kubona amata ava muri iyi zone uruganda rwubatswemo nta nubwo turashobora kugera kuri kane ku ijana yaba akenewe ku munsi uruganda rurimo rurakora mu gihombo kuko amata turi gukoresha uyu munsi turi kuyakora akoze urugendo rurerure amwe ari kuva mu kamira andi akava nyagatare birumvikana yuko rero kuvana amata nyagatare ukavana mu kamira ukayageza hano ahaza ku giciro n'ubundi kuko ibiciro byashyizweho na minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano zayo n'ubundi nibyo biciro biba byahawe umworozi hariya i nyagatare cyangwa se mu kamira namwe rero murumva ko iyo wongereho urwo rugendo rwo kuyageza ahangaha iritiro rigera ahangaha mu by'ukuri yahenze ubu ni bwana isironi hategekimana uyobora uruganda rwa giheki uko kutabona umusaruro uturutse muri zone uruganda ruherereyemo birasa nk'aho bituruka ku buryo rukoranamo n'abarugemurira amata bayavanye mu borozi bakunze kwita abacunda nk'ubu muri litiro magana abiri na makumyabiri n'icyenda nakusanyije muri kenzeni y'ukwezi kwa gatanu ni amafaranga m- magana arindwi na mirongo inani nungutsemo gusa rero ugasanga ni igihombo ku muntu uyajyana hariya kandi bo mbona niba bagurisha akabido ku bihumbi bibiri magana atatu mbona bakwiye kutwongerera amafaranga kugira ngo natwe tubonemo akanyungu nk'umuntu uhagurutse mu rugo ajya kuyashaka agacyura amafaranga magana arindwi ese yazakugeza kuri mitiweli wazanihira umwana mu ishuri ubwo rero aho kugira ngo bikomeze bipfa gutya babyihora basi twebwe twari twishimiye ko uru ruganda ruje ariko ruzaduteza imbere aho kugira ngo ruduteze imbere ahubwo turi kujya inyuma amabwiriza agenga igemurwa ry'amata aho ku ruganda ateganya ko nibura amata atakabaye arenze amasaha abiri ataragemurwa nyuma yo gukamwa abashinzwe amakusanyirizo yayo bakavuga ko nta bikoresho uruganda rwatanze byatuma ibyo byubahirizwa iyi ikaba indi soko y'igihombo kuri bo ubu ngubu mu byumweru bibiri bishize twashoboye gukusanya amata eh, agera kuri litiro igihumbi magana ane na mirongo ine n'umunani muri iyo litiro magana atandatu na cumi n'icyenda twasanze twazikereramo hafi mirongo ine na kabiri ku ijana y'amata twari tumaze gukusanya ubwo rero ni ukuvuga ngo koperative yagiye ku ruhare rwo kwishyura ayo mafaranga ayo mata kandi eh, yaradupfiriyeho kubera kubura ibikoresho abashinzwe imicungire y'urwo ruganda rwa giheke bo bakavuga ko ibikoresho byatanzwe ahubwo bitarimo gutanga umusaruro byakabaye bitanga ikigaragara cyo kuba uruganda rutabona umusaruro si uko udahari ahubwo mu ndorerwamo y'abakabaye bawuruha twebwe kuvana amata mu giturage bayaduhera amafaranga ijana na mirongo inani tukababwira ko bagomba tugomba kubishyura mu minsi cumi n'itanu ya minsi cumi n'itanu ikarenga bataraduha amafaranga ngo tubashyire abaturage nabo bakivumbura amata bagatangira kuyajyana he mu giturage kuyagurisha ajya muri kongo nk'aborozi twavuga tuti hariya ntihagomba kubura amata ariko noneho niba umuturage azanye utujerekani tubiri ni urugero agahe hariya agahe n'uyu uhera kwamuha amwihera amafaranga hariya ngo ni ugutegereza ukwezi hari n'igihe ndetse bayabura gusa urumva umuturage ataba ari mu gupfa kandi n'ubwatsi bw'inka tubugura ubuyobozi bw'akarere ka rusizi uru ruganda ruherereyemo ibibazo mu mikoranire y'uru ruganda n'abarugemurira amata bishingiye ku kuba rwaraje basanga mu isoko rya kongo aho bagemuraga amata atabanje gutunganywa umuyobozi w'ako karere bwana kayumba efuremu akavuga ko abo bagomba gusobanurirwa impamvu zo kubanza gucisha amata mu ruganda mbere yo kuyajyana kuri iryo soko basanganywe bariya bantu bita abacunda ba- bamenyereye kujya kugurisha amata muri kongo bari basanzwe bamenyereye gufata amata yabo bakayajyana muri kongo nta kubaza ubuziranenge ntaki turashaka kubigisha kugira ngo tubinjize mu gukora ubucuruzi bwa kinyamwuga Eh, nu- nimvuga ubucuruzi bwa kinyamwuga ni ubucuruzi butanga ibicuruzwa bifite ubuziranenge ni imwe mu ngamba yo kugira ngo tubakorere ubukangurambaga bahindure imyumvire bumve ko bashobora gucuruza eh, mu muhanda bagenda bemye kandi batanga ibintu bifite ubuziranenge birasa n'ibikigoranye ariko ko uruganda rubona umusaruro uhagije w'amata mu gihe abawurushyira barushinja kutubahiriza amasezerano y'imyishyurire no kutagira uburyo buboneye bwo kuyavana mu borozi ahubwo rukarindira abayarugemurira ubwo yari mu ruzinduko mu karere ka burera mu majyaruguru y'u rwanda mu kwezi gushize kwa gatanu perezida kagame yagarutse ku kibazo cy'imikorere mibi y'izo nganda zitunganya amata zashyizwe hirya no hino mu gihugu ngo zifashe aborozi ariko umusaruro wazo ukaba utagaragara kugeza ubwo zimwe zihagarika imirimo kubera gukorera mu gihombo aho umukuru w'igihugu yashinje bamwe mu bayobozi uburangare mu gucunga ibya rubanda temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokle mutijima nawe we urakoze turacari mu gihugu c'u rwanda ariko ubu naho tubabwire ivy'impunzi z'abarundi bahahungiye aba banonotsi b'urukino rwo gusiganwa atlete mu gifaransa bamwikambi y'impunzi ya mahama basaba imfashanyo kugira ngo bazoshobore kwitaba amahigana ategekanije ku rwego rw'igihugu hazoba ari itariki ya cumi na zitandatu kugeza y'ukwezi kwa gatandatu muri antunga abo banonotsi bemeza ko iyo baronse ubafasha bahora batahukana ibibanza vyiza n'imidari y'ifeza n'umujumbu mu mahiganwa nk'ayo mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru aratubandaniriza ivyino nkuru ihiganwa abanonotsi bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama bifuza kwitabira nirizoba ku munsi wa mungu w'iyindwi itariki cumi na zitandatu z'uku kwezi kwa gatandatu nyene ritegurwa na federasiyo kwinonora imitsi mu rwanda abanonotsi b'impunzi z'abarundi biteguye kuzogitaba n'icenda umumenyereza wabo ngendakuriyo leonard yabwiye ijwi ry'amerika ko imyiteguro igeze kure turiho twitegurira irushanwa ryo gusiganwa ku maguru ry'ibirometero mirongo ine na bibiri rihora riba rimwe mu mwaka ngaha mu rwanda ni marato y'amahoro yego turiho turitegura turiho dutegura abakinnyi icenda bagira ibirometero mirongo ibiri na kimwe imyiteguro isa n'igeze ku musozo ubu dusa n'abegera muri faze doropo mu gihe cyo kuruhuka naho biruko mu gihe hasigaye indwi imwe gusa amahirwe yo kuzokwitaba iryo higanwa ni make kuko atamfashanyo y'ivyangombwa bararonka baterereza uwubumva wese ko yogira ico akoze kugira ngo iyo mikangara iserukire igihugu cabo naho iri mu buhungiro dusaba umuntu uwo ari we wese abishoboye adutera amafaranga yo kwiyandikisha ntayo turabona icyo ni cya mbere ugira kabiri amafaranga yo kwiyandikisha ni ibihumbi cumi n'umunani murumva ko hari abana icenda umwana umwe umwe wese yiyandikisha ku bihumbi bibiri bibiri nimba ariko bizobandanya kumera hanyuma turashaka amafaranga yo kugenda itiki kuva amahama gushika kigali ni ibihumbi bitanu kugera no kugaruka ni ibihumbi icumi kurara ni ibihumbi icumi ijoro rimwe kandi uteganya kurarayo kuwa gatanu kuwa gatandatu itariki cumi na zitanu bagakina cumi na zitandatu kwa mungu tukaza kuwa mbere umva na majoro abiri n'iminsi ibiri ni nk'iminsi ibiri turakenera amahera yo gufungura umwana umwe ashobora gufungura nk'ibihumbi bibiri kuko tuca turaba uburiro bubayabaye amazi murabona ko ibirato ntabyo bafise impuzu zo kwimenyereza ntazo bafise zo kugira irushanwa ntazo bafise kapitene w'uwo mugwi niyo nsaba ferdinand amenyesha ko hamwe basibye ihiganwa kubera kubura uburyo bituma bacika intege maze no mu bihe bikurikira ntibatahane ibibanza byiza biratubabaza cyane uca uraba ingufu warakoresheje kandi ukazikoresha uba muri kondisiyo mbi urazi ko ibintu dufungura murabizi na hamwe hari n'ababiheba kubera ko basibye kubera ko kandi iyo kompetisiyo yabiri ikenewe hari igihe usanga ari kompetisiyo do karifikasiyo ugasanga urayisibye kandi wari wizeye ko wanashobora no kuyitsinda mu atrete bikenewe ko ekipera yavuye muri antrenema mva umuntu ashobora kugira futingi nk'isaha n'inusu canke abiri urabye naho tubaye hagize nk'uwo dufata umugongo ibyo tubura byo byo ni byinshi ibintu bijanye nk'ibirato teni d'entrenema hari igihe dushobora gushika no kuri sitade tukabona abandi bakinyi bambaye imyambaro nyene isobanutse twe natwe iyo tuba tupfundurutse nyene urumva ko biba bigoye nyene umumenyereza w'uwo mugwi avuga ko baravye ibikenewe kugira ngo abanonotsi n'abamenyereza bitabe iryo higanwa hakenewe nk'ibihumbi amajana ane na mirongo itanu y'u rwanda angana n'amadolari y'amerika amajana atanu iyo bagize amahirwe bakitaba amahiganwa nk'ayo muri kahise abo banonotsi bama batahanye ibibanza vyiza n'imidari itandukanye bitandukanye bigatuma biteza imbere bakibagira n'ingorane z'ubuhunzi barimwo mu ikambi nk'uko umumenyereza wabo abishimangira mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi harimwo umukinnyi umwe yabaye uwa gatanu ku birometero mirongo ibiri na kimwe aca aronka agashimwe k'ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu byaramufashije cyane na n'ubu wewe ahora yirihira rimwe rimwe iyo yumvise nka kompetisiyo nk'irushanwa ahora yirihira rimwe rimwe kubera ko yaciye araba akantu ko gukora kuri ayo mafaranga yari yatsindiye bahora bazana imidari umunsi tuzana imidari itanu barasimba bariruka baratera aho hose duhora tubona imidari kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo kambi y'impunzi yubakwa abanonotsi bariyo baramaze kwitabira amahiganwa atari make yaba ayo ku rwego rw'igihugu canke mpuzamakungu iryo higanwa rya maraton biruka ibirometero mirongo ine na bibiri bifuza kujamwo ryatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane rifise intumbero yo gukoresha imikino nk'inzira yo gukiza ibikomere biri mu mitima no kunywanisha abantu inyuma y'ihonyabwoko ry'abatutsi ryo muri mirongo icenda na kane izo mpunzi z'abarundi zinonora imitsi zivuga ko nazo nyene zifise ibikomere ku mitima vyatewe n'ubuhungiro barimwo vyokizwa n'ayo mahiganwa pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru two kugira ko abandi batabarizwa mu Rwanda ari abigeme n'abapfasoni batishoboye ishiramwe mpuzamakungu ta aid rifasha leta mu bikorwa vy'amazi n'isuku risigura yuko abapfasoni n'abigeme akenshi bataronka ibikoresho vyo gukoresha mu gihe bari mu mihango iyo bikoze kutwo babonye natwo tutafise uko twifashe bigashobora kubatera indwara inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi we ari Kigali
uyu muryango uvuga ko urugo rurimo abakobwa batatu n'umubyeyi wabo bishobora kubasaba buri kwezi byibuze amafaranga atari munsi y'ibihumbi bitanu ngo babashe kugura ibikoresho by'isuku bibifashisha buri gihe mu mihango yabo ya buri kwezi bwana Maurice kwizera ukuriye uyu muryango avuga ko abari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe babura ibihumbi bitatu byo kwigurira ubwisungane mu kwivuza byaborohera kubona aya mafaranga agaheraho asaba leta kugenera abo bakobwa n'abagore bari mu cyiciro cya mbere ibi bikoresho mu rwego rwo kubarinda indwara zaterwa n'ibikoresho bibi bakwifashisha mu gihe babuze ukundi babigenza uru rugo rusabwa ibihumbi bitatu kugira ngo ababyeyi n'abakobwa be umwe cyangwa babiri cyangwa barenze bagire isuku ikwiriye ese ayo mafaranga araboneka niba ataboneka bigenda bite ubitekereje bafite nyine kuko babyita mu kinyarwanda ngo ni ukwiyarangira bafite uko babigenza ariko kutari kwiza kudahesheje umwana w'umukobwa agaciro kudahesheje umubyeyi agaciro rimwe na rimwe hakavamo no kwandura mu cyongereza bita infections nkeka ko zishobora kuvurwa ku mafaranga arenze ayo dushobora kubafashisha kugira ngo bagire babone bya bikoresho ngewe numva umuryango uri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe akwiye guhabwa ibikoresho kugira ngo nawe yumva amerewe neza mu gihe cy'imihango abana b'abakobwa bavuga ko iyo bafashwe n'imihango bari ku ishuri babasha kubona ibyo bikoresho byabugenewe ariko bigorana iyo bageze mu miryango yabo iyo rero ntayo ufite bigutunguye ugomba kuba ufite akantu utambaro gasa neza ukazajya ugakoresha mu gihe kanduriye ukagafura nyine nawe ukiyeranje ukagakoresha uyu muryango wutayedi rwanda ugasaba abayobozi ba leta barebwa n'iki kibazo ko bikwiye ko aba bana b'abakobwa bafashirizwa ku mashuri nk'uko byatangiye gukorwa ariko bakaba bahabwa n'ibindi bikoresho bakwifashisha bageze mu ngo zabo mu ishuri muri cya cyumba cy'umukobwa hakaboneka hakaboneka padizi zihagije umwana aza ku ishuri yumva nta kibazo aragira ndetse byaba ngombwa akabona niyo ajyana imuhira kubera iki twamuhiye ku ishuri gusa tuzi ngo imuhira ntayo afite umwana turabizi ni rimwe mu kwezi tumugeneye padi yenda eshatu tuba tuzi ngo oke arabona izakoresha nagera mu rugo arabona no ku ishuri izakoresha bwana ndayisaba loriyani umurezi wo mu rwunge rw'amashuri remera gatorikano mu mujyi wa kigali avuga ko iyi gahunda yo gufasha abana b'abakobwa kubabonera ibikoresho by'isuku mu gihe bari mu mihango imaze imyaka isaga itatu bitangiye mu mashuri uyu mwarimu akavuga ko byagabanije cyane gusiba kwa hato na hato kw'abana b'abakobwa kuko ubu buri munyeshuri utunguriwe ku ishuri ahita ajyanwa mu cyumba cyabugenewe agahabwa ibikoresho nkenerwa gusa bwana ndayisaba avuga ko ibyo kuba bapfunyikira umwana w'umukobwa ibikoresho yakwifashisha ageze mu rugo byo bitashoboka kuko hari n'ubwo ibyo ku ishuri biba byabaye bike ntabwo mpamya ko ari buri mubyeyi wese wabasha kubona ayo mafaranga wenda ya buri kwezi hari abifashisha ubundi buryo ariko na hano ku ishuri biracyari imbogamizi kuko ni n'ibihari hari igihe biba bikeya bitewe n'umubare w'abanyeshuri tuba dufite nk'ubu niba dufite abakobwa bagera muri magana cyenda na wenda abageze muri muri icyo gihe reka tuvuge ko ari magana ane ntabwo ntabwo twabonera kotegisi magana ane icyarimwe noneho ngo tunagire n'izo batahana ubwo rero ibyo kujyana mu rugo mpamya ko ku ishuri bitapfa gukunda n'izo ku ishuri ntizihagije haba hariho n'igihe binashira kugira ngo tuzongere tubone ibindi bikaba ari ikibazo umuyobozi w'umuryango water aid asaba leta gufasha abantu bafite imishinga myiza yo gukoreza impapuro z'isuku ku buryo zishobora gusohoka zidahenze ko bakwiye kwegerwa bakerekwa ubuziranenge busabwa kandi bamara kubyuzuza bakemererwa gukora asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
asumta kaboyi no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze inshuti bakunze kudutega abiri bakoze abamenyeshamakuru bacu bose batandukanye bagize ico baterera kugira ngo gishoboke gutunganywa na lidiane na hazoma ari kumwe muri studio ya cumi n'umunani yakoze fasil gebehu niwe yegeranije amajwi hamwe na ingenieur carl bari kumwe muhinga bw'ivyuma twembi ku izina rya bagenzi bacu twifurize kugira indwi nziza mukomeze kuranirwa mu vyo murimwo no mu banyu turaza kubandanya n'ibiganiro vyacu bitandukanye mu kirundi no mu kinyarwanda muri murakomeza mwumviriza ijwi rya amerika haba ku mirongo migufi ya shotwell canke naho kuri fm ku batwumva muri mu rwanda